our president muhammadu buhari he don dey advise all the youth wey dey for dis country especially those people wey be say dem dey take am say after dem finish for university na government work dem go see oga president don laugh dem He laugh at dem say eh eh eh eh na three laughs im laughs im tok am say see being educated doesn't mean say you go get automatic ticket for government work o oga president talk and say see for you to go to school he talk and say there is difference in say you go to school and those people wey say they no go to school he talk and say for you to go to school you go open your eyes to many other opportunities Nobody say you go finish school finish and you go dey expect say eh make one president for one place make he provide job for you how will the president be providing job for over two hundred million nigerians They talk say that one is not possible. So the only thing we say once you they finish university, make you the think of the next thing for your life. No, they they relax. They can say say you go dey wait for one white collar job for somewhere. They know they do like that. Now waiting the president they advise the youth. Now be that. And ever since he don't drop that comment, uh, many people don't You know, there different opinions. In fact, some people they actually they remind our president of in promise that time for 2015. You can say, now the president talk come Say uh he go to provide say he go provide three million jobs for the youth throughout internal And maybe that is why the youth too they are relaxing, say after they finish university, so the three million jobs where the president promised them oh, they go actually see one out of it say make the president no dey blame the youth say na the president na him promise us and he no fulfil him promise about the job in fact some people sef dey support the president say in fact na true he talk. say the president cannot cater for all the youth wey dey for this country at the same time you see we too many in fact once na the fact that the fact say you went to school doesn't mean say make you no get one hand work or one side work one legit work for for hand wey say you go dey use to dey earn income na wetin people dey dey talk na be that <laughs> in fact so <laughs> see how see how people eh some people sef dey talk am say the the farming aspect wey our president talk am say make all of us go back to farming say that's not the best thing make dem give us technology give us technology look at say now for example now look at china now look how people now their president dem dey invest in their youth see wetin dem dey do now Those, those people for dat place see wetin their their their their youth dey do india too india wey be say their economy no reach us their leaders there dem dey invest in their youth see see twitter ceo Twitter, twitter ceo now na india dey head am most of dis big places na india dey head am. Now, because say the president the government dem they dey invest in their youth and also some people can say make the president make them create environment for us we get talent for this country o forget them. we get different talent in fact if some people should actually utilize their talent it can create jobs for many nigerians and i tell you some people get talent die but what's wetin dey happen Isn't that if you anybody now, if you see anybody now with laptop now, now automatically arrests you arrest, I'm saying now Yahoo boy. These people will get this uh, BTC exchange can practitioner when they call it name. It I always talk and say if talk and say that now now Nigeria they stick. You know say those people here, the Patricia in Nigeria. You talk and say now Nigeria the guy start from. They go down arrest him. See the guy they do Yahoo. Now see now no environment for us to practice our talent or to utilize our talent and our abilities to show government say we also can do without the government no we say we also can help the economy of this country no environment for it technology we no get that one dey pay person pass technology also we no get we come dey run this country as if say we dey for 1980. All those kind things here fit make person they sit down, they wait for the government to provide job for him. What we see now, people get talent for this country, different talent. See us now for music industry, they do well for this country. We they do well for this country. Other aspect too, make that they look at. And I see many videos of young youths, eh, young people. Eh, they could, they, I see one small boy for one thing like that. The boy they use carton, carton of biscuit to provide what they call to provide uh to I mean to make uh, ATM machine and the thing they dispense money carton of biscuit in they dispense money all those kind of thing eh our government supposed to they they support us that kind of thing we need we nobody go depend on the government again They not say okay o any talent any you get to there will be actually there is environment for it to to utilize it and uh, and other aspects too other aspects wey we talk pass the thing wey the president talk na fact make we remove make we remove uh, what do call am make we talk fact true true wetin im talk na fact make all of us no dey wait for government work if all of us dey wait for government work wahala go happen na wetin dey happen for dis bandit and fulani herdsmen na im be dis maybe say dem dey talk am say eh, the government owe dem make the government dey treat dem as second uh, what second class citizen Why can't they work hard for themselves to be treated as such? If all of us they wait, for the government, do, do, don't, don't, don't think say now all of us go become bandits for this country. No tell us, if all of us they wait for the government saying the government will provide us this thing, won't we all become bandits for this country? Why can't they work hard for themselves to train themselves, to train their pikin also? Their only thing na just to give birth to pikin, as you say, as you say na right. When we try to think within present, we talk. Make all of us, if we, if we don't finish school, we not say no job, actually, because say, no, I tell you, no job there outside, though. I tell you, now they make, person may get master's degree, they ride Okada, no job for this country. We, we, we actually need jobs also. Seriously, we, we need jobs and, it, and this most of our most of our leaders will say they always they go abroad to, to, to build companies they fit one here for this country too our youth need, need this kind of thing our leaders are our problem i dey tell you no Allah. so my people out there wetin now think about wetin the president talk say because say you go school no mean say you go get government work or oh, make you no know, dey wait for government work if you dey wait for government work ah where say otizazuzi na im be that o otize we dey wait for government work or oh, otisunle na im be that o and make you dey jare ma sun sunle and that one no mean say you go dey do one fraudulent work you dey do one yahoo yahoo stuff like that like that dey catch you and you and your efcc na im dey their legit work their online work wey be say im legit wey be say you fit do except you know say one those videos na im be say dey im be say dey then these days now youths come they kill themselves for for money people not wan people no wan work again killing come they happen two four seven because of money imagine how now very soon now they go They blame the government saying now the government saying na the government don't give them job why can't they use their head that that thinking that thinking to do things for themselves or they go they they do bricklayer house or something no be everything be government no talk fast no be all the things be government no be everything be government maybe they talk fast at times What wetin i think about wetin our president talk no dey buhari wetin talk no mind me Jerry. i dey vex for some people What wetin i think about <laughs> wetin he talk say make we know they wait for federal government to work make i hear your opinion my name now mc top secret see you in my next edition thank you bye.